kun sagalee ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadiitti raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan asinii dhiyeessinu qophii afaan oromooti akka mooltan qophii kamisaarraatiif qabnu wajjinani tigist gammeeti. har'aaf qindeeffanne keessaa badhaasni haacaaluu hundeessaa awoords marsaa lammaffaan har'a finfinneetti gaggeeffamaati jira gara boodaa gabaasa simbiraan geejjuu qaba biyya noorweetti gabaasootaanu biyya noorweetti magaalaa oslootti jechuudha miseensummaa bulchiinsa magaalatiif an dorgomaa jiran dooktar amaanu'el raagaa wajjiin turtii gooneerra booda itti deebina gara dhumaatti immoo. qophii torbanii qophii fayyaa dhiheessinaa nu wajjin tura dura akkuma yeroo hundumaatu oduu to'asaanaa kino.
akka mooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu antuu jibee horaatii mootummaan itiyoophiyaa raabsii nyaataa naannoo tigraay dhihoottiin jalqabama jedhee kan abdatu ta'uu ibsee jira. dubbiimaa ministirii haajaa alaa ambaasaaddar mallas alam har'atoota oduuf ibsa kenname irratti akka dubbatanitti mootummaa itiyoophiyaaf michoota gargaarsaan kan dhaabate koreen waloo michoonni gargaarsaa eesii midhaan nyaataa akka dhaaban kan isaan taasise gochaalee seera dhabdummaa gadi fageenyaan qorataa jira jedhan baqattoonni eertiraa fedha isaaniitiin ala gara biyya isaaniitti deebi'aniiru himannaa jedhu kan ilaaleen namoota seeraan ala biyyattii keessa turaniif kanneen mooraa keessa qubsiifaman dhiisanii ba'antu deebisamee jedhan. Dubbiimaan kun gama biraan Itoophiyaan walta'iinsa dinagdee garee biyyoota BRICS jedhamu kan Biraazil, Raashaa, Indiif Chaayinaa of keessaa qabutti makamuuf fedha qabaachuu beeksisan. Biyyattiin sirnaan iyyata dhiyeeffachuusillee dubbataniiru.
Weerarri dhibee gifiraa Dabra Birhaan bakka uummanni qe'eerraa godaanee jiru keessatti ka'umsaa gabaafameera dabalata qabna.
Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaanitti weerarri gifiraa lammiilee biyya ofii keessatti qe'erraa buqqa'an irraan miidhaa geessisaa kan jiru yoo ta'u torban lamaan darban keessa namoonni saddeettamni vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'eera. Itti gaafatamaan kutaa fayyaa magaalattii obbo Baqqalaa Gabree VOA'f akka himanitti erga weerarri kun mudate as buqqaatonni kuma kudhan talaallii gifiraa fudhataniiru. Jiraattonni weerarri kun babal'achuu mala jechuun sodaa qabu. Naannichattis roobi cimaaf qorri mudachaa jira. Namoonni Oromiyaa irraa buqqa'an kanneen kuma soddomatti tilmaamaman Dabra Birhaanitti mooraa keessa qubatanii jiru jedha gabaasi Masfinaarraagee.
Ministeerri barnootaa Itoophiyaa gadi bu'u qulqullina barnootatiif sababni bu'uraaleen barnootaa dadhabaa ta'uudha jedha. Kanas tujubeetu dhiyeessa.
Itoophiyaan manneen barnootaa guutummaa biyyattii keessa jiran kanneen kuma shantama ta'an keessatti bu'uraalee manneen barnootaa deebisanii dhaabuuf fooyyessuuf duula jalqabdee jirti. Ministeerri ministeera barnootaa Itoophiyaa Profeesar Birhaanuu Naggaa kamisa har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka jedhanitti manneen barnootaa keessatti bu'uraaleen misoomaaf akkaataan barnoota itti kennamu dadhabaa ta'uun. Qulqullina barnootaa sadarkaa gadaanaa ta'eef gumaacheeraa jedhan. Itoophiyaatti manneen barnootaa kuma shantama ta'an kanneen manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa dhibbarraa torbaatamii tokko ol ta'an sadarkaan tokkoffaa immoo dhibbarraa harki saddeettamii ja'a sadarkaa gadaanaarra akka jiran dubbataniiru. Kanarraa ka'uudhaan ministirichi waggoota shan keessatti bu'uraalee misoomaa manneen barnootaa kuma shantama kana deebisanii dhaabuudhaaf fooyyessuuf sochii uummataa kan sadarkaa biyyoolessaa eegaluuf karoorfateera. Ministirichi sochii manneen barnootaa deebisanii dhaabuuf fooyyessuuf taasifamu irratti uummanni dhaabbileen mootummaa investoroota dhaabbilee kan mootummaa hin ta'iniif michoonni sadarkaa addunyaa ni hirmaatu jedhan jechuudhaan gabra mikaa'el gabramadin gabaaseera.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 22 guyyaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame yaadachuudhaaf an waggaa waggaadhaan gaggeeffamu badhaasni Haacaaluu Hundeessaa Awards marsaa lammaffaan har'aa Finfinnee hoteela Skaayilaayititti gaggeeffamaati jira. Qindeessitoonni qophichaa badhaasni kun artistoota Oromoo gumaata guddaa aartii muuziqaa Oromoo guddisan jajjabeessuuf akka gaggeeffamu gabaasa keenya sirnicha hordofaa jiru Daawit Galmootti an himanii. daawit qophii keenya boruu keessatti gabaasa ballaa qabatee dhiyaata. Weellisaa beekamaan sirboota afaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ture. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti bakka addaa koondominiyeemii Galaan jedhamutti konkolaataa isaa keessatti rasaasaan rukutamee ajjeefame. Gara oduu itti aanutti yoggaa dabarru dargaggeessi Afrikaa tokko Paaris keessatti poolisiidhaan ajjeefamuu isaatiin aarii fi mormiin uummataa hammaateera dabalata qabna.
Dargaggeessi kaaba Afrikaa irraa ta'e tokko Paaris keessatti konkolaataan isaa dhaabsifamee poolisiidhaan rasaasaan ajjeefamuun mormii uummataa erga kakaasee booda pirezidaantiin biyyattii Imaanuweel Maakiroon kamisaa har'aa jechuun waxabajjii 29 ministeerota gameeyyii walgahii hatattamaaf waamanii jiran. Ministiriin dhimma biyya keessaa jeneraal Daamaaniin akka jedhanitti dheekkamsi uummataa hammaatee daandii irratti erga ba'anii booda keessumaa magaalaalee guddoo faransaay bakka sanyiin adda addaa keessa jiraatu keessa poolisiin namoota 150 to'annaa jala oolchee jira. Ittiin ka'umsi hokkara sanaa dargaggeessi waggaa 17 naahil jedhamu bakka naanteeraa jedhamu handaara magaalaa paaris gama dhiyaatti magaalaa argamtu tokko keessatti itti dhukaafamuun ajjeefamuu isaarraan kan ka'e. dhukaasni lubbuu namaa galaafatu kun magaalota gurguddoo faransaay kanneen galii gadaanaa qabaniif sanyiin wal makaa ta'an keessa jiraatan keessatti raawwachuun komii jeequmsa poolisii yeroo dheeraaf sababaa ta'ee jira poolisiin dargaggeessa kana rasaasaan rukute jedhame ajjeecha raawwateef qoratamaa jira abbaan alangaa akka jedhanitti mucaan kun ajaja konkolaataasaa akka dhaabuuf kennameef hin kabajne.
Manni murtii oliyyannoo Biriteen kanneen dahata siyaasaa gaafatan gara Rwaandatti ergamuun seeraan alaa jedheera dabalata qabu.
Manni murtii Biriteen namoota dahata siyaasaa gaafatan gara Rwaandaatti erguuf karoorri inni baase seeraan ala ta'uu murteessuun bulchiinsi safuutti cichu koolugaltoota karaa galoo bishaan Ingilizii ba'uun imala balaa qabu geggeessan dhaabsisuuf waadaa seenirraan miidhaa guddaa geessisee jira. abbootiin murtii mana murtii oliyyannoo sadii ruwaandaan akka biyya amansiisaa sadaffaatti bakka godaantonni itti ergamuu danda'anitti ilaalamuu dandeessu jedhan mootummaan murtii kana mana murtii olaanaa biriteenitti dhiyeessuun mormuun oolu muummichi ministeeraa riish sunaak bidiruu dhaabuuf waadaa seenanii turan kunis kan agarsiisu doonii garmalee namaan guutameef dooniiwwan xixiqqoo biroo kaaba faransaay irraa godaantota biriteen keessa jiraachuu abdatan fe'anii gama seenanitti quba qabuu isaaniiti. 2022 karaa galoo bishaan kanaa bahuudhaan namoonni 45,000 biriteeniin kan ga'an yoo ta'u hedduun immoo yaaliitu godhanii du'aniiru mootummoonni biriteeniif ruwaandaa waggaa tokko ol dura godaantonni tokko tokko bidiruu xixiqqoodhaan biriteeniin dhufan gara ruwaandaatti deebi'anii gaaffiin koolugaltummaa isaanii gamasitti akka ilaalamuuf akka ergaman waliigalaniiru warri koolugaltummaa argatanillee gara biriteenitti deebi'uurra biyya baha afrikaa keessa akka tursiisaman ta'eera oduun galgala kanaaf qabnu. kanu.
Gabaasa itti aanutti dabarraa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa qarqaarsi midhaanii baqattoota buufata Ugaandaa keessa jiraniif taasifamu adoolessa tokko dhufurraa kaasee dhaabbachuuf jira jechuun beeksiseera. Buufata baqattootaa akka Afrikaatti guddaa ta'e yeroo ammaa haalli jijjiirama qilleensaa rakkisaa jiru kanatti qarqaarsi midhaan nyaataa irraa dhaabbachuun rakkoo caalaaf isaan saaxiluu mala sodaa guddaas uumeera. sagantaa nyaata addunyaa gama isaatiin qarqaarsa kana addaan kutuun waan filannoo hin qabne jedhee garuu warra baay'ee miidhaan irra gahee duwwaadhaaf qarqaarsa kennuun akka itti fufu ibseera gabaasaa halimaa atumaanii ugaandaarraa ergite mitikku fiqaadutu dhiyeessa.
lafti buufata baqattoota paalooniriyaa keessaa oomisha boqqolloon guutee jira. garuu nyaataaf bilchaatee dhaqqabuuf yeroo xiqqoo isa hafa abbaa ijoollee sagalii kan ta'e iddi alfred waggaa darbe asuma buufata baqattootaa kana keessa taa'ee boqqolloo facaasee gara kuntaala tokko argachuusaa hime bara kana garuu sababa gogiinsa naannoo sanatti uumamee jiruun homaayyuu argachuuf akka hin eegne hima. akkas jedha amma boqqolloo kana yoo ilaalte gogiinsa dandamachuu hin danda'ani. oomisha ga'aa kennuuf rooba ga'aa argachuu qabu roobni osoo hin jiraatiin homaa tokkollee argadha jedhee hin eeggadhu guutummaa guutuutti ni du'uu jechuudha ugaandaan baqattoota kanneen kooluu galtummaa barbaadanii fi baqattoota miiliyoona tokko tuqaa shanii oliif mana jireenyaa taateettii jedha jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun immoo akka afriikaatti baqattoota lakkoofsa guddaa keessummeessitu ishee taasiseera baqattoota kanneeniif mootummaa yuugaandaa lafa mana jireenyaa bal'inaa fi dheerina meetira sagal qabu kan qe'ee xiqqoo qabdu garuu baqattoota kanneen akka naa'imiyaa poonii ijoollee shanii fi isaa ol qabaniif ga'aa miti naa'imiyaan sudaan kibbaarraa. gara yuugaandaatti baqattee jirti.
Nyaanni nuyi argannu baay'ee xiqqaadha. Ijoolleen kiyyaa amma guddataniiru baay'ee nyaatan. Isuma ta'eyyuu nyaanni hin jiru inni jirus gahaa miti.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti gargaarsa baqattoota Yuugaandaa keessaaf dhibbeentaa 27 argachuurraan kan ka'e yeroo jalqabaaf buufata kanarraa. adoolessa tokkorraa kaasee deeggarsa dhaabuuf nan dirqamaa jedhe yuugaandaatti itti aanaa daarektera sagantaa nyaata addunyaa kan ta'an maarqus paariyoor dhimmicha itti dhiyeenyaan ilaalaa jirra jedhanii deeggarsa addaan kutuun dhiibbaa akkamii akka fidus hordofaa jiraachuu himu. hanga nyaata namoonni fudhatanii ni ilaalla. hanga namoota nyaata madaalawaa barbaadanis ni ilaalla baqattoonni kunneen haala dadhabsiisaa keessatti yoo kufan haala kamiin dandamachuu akka danda'an irratti maloota jiran ilaalla wantoota kunneen immoo warra sagantaa nyaata addunyaa deeggaraniif dhiyeessine baqattoonni kunneen deeggarsa akka argataniif karaa saaquu mala. hoogganaan baqattoota buufata kanaa keenii mooses miidhaa gogiinsaa fi gargaarsa midhaan nyaataa addaan kutuun fidu ilaaluutti akka jiru hime baqattoonni tokko tokko immoo gamanumaan bakka sana gadhiisanii deemaa jiraachuu dubbata.
Most of our house for right now, they were on the left in the hands of younger children. Most of our people have gone back to South Sudan.
Tokkoon tokkoo abbaa warraa as jiranii yoo fudhatte ijoollee isaanii harka duwwaa ilaaluuf jiru. Namoonni baay'een immoo gara Sudaan kibbaatti deebi'uuf dirqamaniiru. Haalli achi keessaa immoo ammayyuu mijataa miti. Kanneen garasitti deebi'an baay'een isaanii immoo ijoollee isaanii asitti dhiisanii deeman. Sagantaa nyaata addunyaa Yuugaandaa keessaa akka beeksisetti hanga dhuma bara kanaatti baqattoota Yuugaandaa keessaa gargaaruuf maallaqa doolaara miiliyoona 64 na barbaachisa jedheera jedha gabaasni Haalima Attumaanii Yuugaandaa buufata baqattootaa Paalooniiriyaarraa ergite.
Handaawachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaatti ceenaa nu wajjin tura. miseensummaa bulchiinsa magaalaa noorwee oslootiif han dorgomaa jiran dooktar amaanu'eel raagaa duula filannoo geggeessaa jiraachuu vii'oo'eetti himaniiru. akka lakkoofsa awurooppaatti hambara 2015 gara noorwee godaanan dooktar amaanu'eel yeroo ammaa kolleejii dhuunfaa biyyattii keessatti barsiisaa ta'anii jiran dorgomtoota paartii isaanii kiristiyeen dimookiraatsi jedhamuuf warra dorgoman keessaa 57 keessaa toora 15ffaarraa an jiraatan ta'uu isaanillee ibsanii tujubeetu noorweerraa toora iskaayipiitiin dubbise.
Dooktar Amaanu'eel Raagaa ibsanuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Isinillee galatoomaa naaf yeroo keessaniif.
Egaan Dooktar Amaanu'eel dhiyeenya kana erga dhiyeenya kanaa as biyya isin jirtan biyya Noorweey magaalaa Noorweey keessatti dorgomaa miseensaa bulchiinsa magaalaa taatanii yeroo ammaa duula filannoo geggeessaa akka isin jirtan iyyaafanneeti kan inni isiniif bilbilee mee gara sana dhaquu duraa biyya Noorweetti yookaan gara biyya Noorweetti kan isin godaantan yoomi?
Tole gara biyya Noorwee kanan dhufee Oogustii kuma lamaa fi kudha shan akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha.
Tole gabarri kuma lamaaf kudha shan baay'ee fagoo miti. Isin yeroo ammaa keessumaa afaan biyya sanaas barattanii dorgomaa ta'uudhaaf adeemtu bulchiinsa magaalaatti. Afaan isaanii kana baratanii. Hojii mootummaa biyya sanaa keessa yookaan immoo bulchiinsa magaalaa biyya sanaatiif dorgomanii biyya sana tajaajiluuf isin hin rakkifne.
Qophii gahaa qabu jarri kun nama biyya alaatii dhufuu fi kanaaf biyya Noorwee keessa namni dhufee qubatu hojiidhaanis haa ta'u haala addaatiin namni biyya kana dhufu afaanii gadi. sadarkaa gadaanaadhaa qabaniitu kan isaan barsiisanii lafa lafatti namni kanaan dura waa dubbisuu beeku akka inni dafee dafee afaan kana baratuufis haala mijeessu. Kanaaf waanuma kanaan dura beekamu ruutiinima kanaan dura beekamu keessa kan darbee itti dabalees immoo gaa sasaanuu kennanii alatti yuunivarsiitii Oslootti afaan kana gadi fageenyaan qoradhee barachuu danda'eera jechuudha.
Tole hojiin keessan maal isin maalirratti bobbaatanii hojjetaa jirtu?
Ani barsiisaadha. Yuunivarsiitii piraayiveetii yookaan dhuunfaa ta'e tokko kan biyya xaaliyaanitti argamu sadiiruu yuunivarsiitii kan jedhamu. Achi keessatti diinii sooshaal saayinsii fi humaanitiisii aartii fi humaanitiisii jedhu isaan isa irratti kan hojjedha. Akka diinii onni kanaatti jechuudha. Faakaltii kanaatti itti dabalees immoo tuutarii distaansiidhaan yookaan immoo barnoota fagootiin barnoota isaan kennan irratti ijoollee tuutarii gochuu fi namoota baratan tuutarii gochuu fi itti dabalees barreeffama qorannoo ittiin isaan eebbifaman irratti isaan gorsuu kana kana kanaan hojjedhu. Yeroo dhuunfaa kootti immoo manatti qorannoo mataa koos nan geggeessaa kitaabota adda addaan barreessaa. kanarra jira jechuudha.
Tole egaa waa'ee keessanii hagas erga jenne egaan kaadhimamaa ta'uudhaaf dorgomaa jirtu bulchiinsa magaalaa Oslootii fi duulli filannoo akkamiin deemaa jira?
Duulli filannoo akka biyya Ameerikaa yookaan akka biyyoota gara biraa miti. Irra guddeessa paartiidhaan kan dorgommiin kun geggeeffamu. So hamma kana duula na filadhaa kallattiidhuma miidiyaalee hawaasaa adda addaa irraa kan hafee akkasuma magaalaatti ba'anii waan akka waraqaa nama dadammaksuu xixiqqoo tokko namaa hiruu waan akkas akkasiiti. Alatti amma Ameerikaa kana fa'aa baay'ee waan ho'aa miti. Namnis quba qaba maal akka gochuuf deemu eenyuun akka filatu yeroo kamitti maal akka godhu namnisaa baay'ee dammaqaadha gatii ta'eef amma kana wanti isa addaan boqotu hin jiru yookaan immoo achi goruu as goruun kun baay'ee hin beekamu biyya kanatti kanaaf ho'aadha garuu amma kana miti amma iddoo kaanii miti tireendii kanaan dura beekameentu deemaa jira jechuudha.
Tole kan nama tokko filachuudhaa fi waa'ee nama sanaa hanga tokko beekuutu isarra jira. Iddoo asiitii na filadhaa jechuudhaaf waa'ee ofii isaanii hin beeksisuu maal hojjetaa akka turan uummataaf akkamittiin akka hojjetanii duulli filannoo akkasiin amma natti himtanitti inni asiif inni achi yookaan inni biyyoota gara biraa adda. Akkamittiin namoonni nama sanaa kaadhimamaa kooti yookaanis naaf hojjeta jedhanii namni sun erga of hin beeksisu ta'e akkamittiin beekeessa filachuu danda'a.
Kanaan utuu gara kanatti hin dhufin wixinee mataa keenyaa dhiyeeffanneerra paartii keenya irratti. Kanaaf jarri paartii maal irratti xiyyeeffata namichi kun yookaan immoo wanti inni dhimma kooti jedhee irratti hojjechuudhaaf qophaa'e isa kam kan jedhu qabxiilee sadan afran tokko fuudhanii uummatatti beeksisu. Fakkeenyaaf kan akka dhuunfaatti wanta irratti xiyyeeffadhu. Duudhaa paartii kanaa kan ta'e kanaan duras kan beekamu dhimma ijoolleetii fi akkasuma immoo duudhaa namoomaa human values warra jennu wantoota kanaa fi wanta akka namoota jaarsoliif jaarsolii gargaarsa isaanii irratti xiyyeeffachuudhaaf kanaan duras wixinee qopheeffadhe. Isaanis isuma kana hin deeggaru paartiin koo kanuma deeggara. Kanneen kana namichi kun kana kana irratti kana kana irratti xiyyeeffata jedhanii dhiyeessu. Namni wanni gaggabaabduu kan ilaalee beeka maal akka gochuuf deemu jechuudha.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin lamataa yaada keessan dhaggeeffatoota illee of keessaa qabaataa akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii lamataa ji'a afaan Oromoo irratti.
si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jiratti dhihaadha yaada keessanis nu biraan ga'utti fufa amma dabareen qophii torbaniiti qophii fayyaa. fayyaa har'aa mata duree lama irratti xiyyeeffata anduraa as yuunaayitid isteets kutaalee lama keessatti dhukkubni busaa argamuu irratti itti aansuudhaan immoo dhiheenya kanaa dureessichi bu'uureessaan dhaabbata teeknooloojii maayikiroosooftii fi hojii tola ooltummaatiin beekaman biilgeets kaampaanii dhukkuboota qoratee dawaa haaraa barbaaduuf doolaari ameerikaa miliyoona 50 akka kennan an ibsan irratti xiyyeeffata gabaasota lamaanuu jaalanneetu dhiyeessaa garas dabarra.
as yuunaayitid isteets keessatti ministeerri fayyaa kakutaa filooriidaa dhukkuba busaa bookee yookaan biinniin daddarbu laalchisee gorsa hubachiisaa kennee jira kunis erga namoonni afur naannoo qarqara galoo galaanaa taampaa kibbaa keessatti busaan qabamuun isaanii erga gabaafamee booda wiixata darbe akeekkachiisa fayyaa gidduugalli to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan federaalaa irraa ba'es teeksaas keessatti namni biraan dhibee busaan qabamee akka jiru. kan ibse yoo ta'u kunis waggoota digdama booda ameerikaa keessatti yeroo jalqabaaf dhukkubi busaa kan babal'ate ta'uu ibseera jiraattonni arfan konyaa saarasootaa keessa jiran yaalii argachuun dandamachuun isaanii ibsameera dhukkubi kun biinniin kan daddabru ta'uu kaatiliin gibsan dee ka odoola terasiyaa kan lafa namoonni busaan itti qabaman konyaa saarasootaa kaabaarraa gara kiiloomeetira 32 fagaatee jirutti. isaan yaaddessee jira konyaa maanaatii bakka odolli teeraasiyaan keessatti argamu namni dhukkuba busaan qabame kan hin gabaafamne ta'us jedhan gibsan dee. I spend a lot of time outdoors in my garden and I've had to be more careful using. Yeroo baay'ee manaan alatti biqiltuuwwan kiyya keessatti dabarsa. Caalatti of eeggachuu jalqabeera. Akkan bookeedhaan hin hiddamnes qorichaa ilbiisa ofirraa ittiin ittisan akka idileetti fayyadamaatiin jira.
Anisa malee gadi hin ba'u kana malees galgala manaa gadi hin baanu sababiin isaas yeroo ammaa ilbiisonni balali'an hedduutu jira hundi isaanii bookee yookaan biinni dhukkuba busaa daddabarsan ta'uu dhiisuu danda'u garuu akka jiran beekamaadha jedhaniiru. Jiraataa biraan Tom Leeson oduu namni dhukkuba busaan qabame jedhu kun of eeggannoo jiru xiqqoo akkan ilaalu na taasisee jedhaniiru. As usual, you try not to get bitten by mosquitoes. They weren't really a problem. It's been dry most of the time lately.
Akkuma duraan gochaa turre binniin akka hin hiddamne gochuuf yaalaa jirra. Rakkoo nutti ta'anii jiru. Lafti gogaan waan hin jirreef sadarkaa isaanii hammeessuu mala. Kanaaf akka isaan nama hin hiddine ofirraa ittisu isa jedhu hubannoon ilaaluu qabna.
Qondaaltonni konyaa mantaa'ee baay'ina hoomaa bookee busaa to'achuuf tattaaffii taasisan cimsanii jiru. Daayirektarri kutaa to'annoo hoomaa ilbiisotaa adda addaa kan konyaa mantaa'ee Kiris Leesar akka jedhanitti adda durummaan heelikooptara fayyadamuun baay'ina hoomaa biinnii kan ittisuuf kan jiran yoo ta'u sababiinsaas halkan tokkotti hektaara kuma ja'aaf torbaatamaa hanga kuma saddeetiif saddeettamii lamaa gidduutti dhaqqabuu dandeenyaa jedhan konkolaataa fe'umsaa tokko yoo gargaaramne garuu halkan tokkotti naannoo hektaara dhibba afuriif afur qofa dhaqqabuu dandeenyaa jedhan. hundeessaa maayikiroosooftii fi hojii tola ooltummaa irratti kabobba'an biil geets waggootii shanan dhufan keessatti dhaabbata global health drug discovery institute jedhamu kan dhukkubootaa fi qorichoota haaraa qoratee dhiyeessu beejin keessatti argamuuf doolaara ameerikaa miliyoona shantama akka deeggaran beeksisaniiru hundeessaan maayikiroosoofti kun haasawaa gaafa kamisaa beejin keessatti taasisaniin kana beeksisan rakkoo addunyaa mudatan kanneen akka beela jijjiirama qilleensaa weerara dhukkuba covid 19 fi dhibeewwan daddabroo deebi'anii ka'an hatattamaan furuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan chaayinaan isaan kana furuu keessatti bu'aa guddaa argachuu ishee keessumaa hiyyummaa hir'isuu irratti jechuudhaan jabeessanii dubbatan bilgeets hiyyummaa hir'isuu fi bu'aa fayyaa gama fooyyessuun. fakkeenya ajaa'ibaa taateetti akkasumas yaadotaa fi tooftaawwan chaayinaa keessatti hojjetan baay'een guutummaa addunyaaf gatii guddaa qaban kanaaf isa argame kana tooftaalee haaraa fi qorannoo haaraa waliin walitti daballa danqaan adda addaa jiraatus biyyoota addunyaa hundaaf abdii qabaachuu dandeenyaa jedhan kunis kanneen afrikaa keessatti argaman warra bakka ilaalcha bu'uura keenyaa saduraa fi guddaa ta'e dabalataa jedhaniiru geets. rakkoo addunyaa simachuu keessatti guddina ariifachiisuun mala hawaasa hundaa hirmaachise ka barbaadu ta'uusaa cimsanii dubbatan mootummoonni hayyoonni dhaabileen daldalaa fi tola ooltummaa ga'ee isaan qabaatan ibsaniiru maallaqni kun mootummaa bulchiinsa magaalaa beejiing waliin wal ta'uudhaan dhaabbaticha deeggaruuf kan kennamedha ergamni isaas. qorichoota yookaan dawaalee haaraa hojjechuu fi kalaqa teeknooloojiiwwanii saffisuudhaan fayyaa addunyaarraa fooyyessuudha kunis dhukkuboota harka caalaa biyyoota guddataa jiran keessatti uummata miidhan irratti fuulleffata akka hojjetoonni yuunivarsiitii sanaa jedhanitti waggaa jahaan darban keessatti dhaabbati beejiing keessatti maaddeeffate kun dhukkubootaaf rakkoowwan addunyaa mudatan furuuf qoricha yookaan dawaalee haaraa hojjeteera. qorannaawwan farra vaayirasii farra dhukkuba sombaa fi farra busaarratti gaggeessan bu'aa bu'uuraa kan argamsiise yoo ta'u qorichi haaraa hedduun yaaliiwwaniif hojiirra ooluuf kiliinikoota dhaqqabanii jiru maallaqa haaraa labsame kan bilgeets waadaa galan kun dandeettii qoricha haaraa argachuu kan akka cimsu amannaa jedhu hoogganoonni dhaabbatichaa. dhaggeeffatoota keenyaa qophiin fayyaa har'aaf jenne kanumaa torbee mata duree biraan walitti deebina an jaallannee gammadaati nagaatti.
jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan akkuma barame karaa imeelii hornaasviyooniwus.com hojjettanis immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuuk.com viyoo afaan oromoo tiwutariidhaaf instaagiraam irratti immoo at viyoo afaan oromoo jedha nu erga odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa qophii borootu walitti deebinaa nagaan.